This is VOA1, the hits.
I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose a hundred million times. Had to get it.
ibiganiro byabyo mu kirundi no mu kinyarwanda aramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki cumi na zitanu y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri iki gitondo muri kumwe na fide niyongabo u rwanda rwarahagaritse kujana abana b'inzererezi mu bigo by'abakira by'igihe gito kubera ukwiyongera k'umugera wa korona kuriko kugaragara muri ivyo bigo ntabwo wa- wavanga nyine abazima n'aba- n'abafite ikibazo ngo babanze uvure abo ngabo uri ucunga na ba bandi bari kumwe nabo kugira ngo batagira ikiba ariko abandi bo ntabwo bashobora kuza ngo binjiremo ba- bajye muri ya senta nka nka gikondo ubu ngubu nta- ntawe ushobora kwinjiramo uwo ni umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu madamu nyirarukundo inyasienne ku kibazo cy'abana bajanwa mu bigo ngororamuco mu burundi perezida evariste ndayishimiye ejo kuwa kabiri yagiranye ibiganiro n'abungere ba ekereziya katolika mu gihugu mbere yuko dushika kuri izo nkuru reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fideli umushikiranganji wa kenya ajejwe amagara y'abantu yavuze ku munsi wa kabiri ko abakozi bashika mirongo ine n'umwe bo mu bitaro binini vy'ico gihugu vyakira abakenyezi bibaruka banduye umugera wa korona ibi bitangajwe mu gihe abakora mu gisata c'ubuvuzi muri kenya babandanya basaba ibikoresho bibafasha kwikingira uwo mugera ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri kenya buvuga ko bwapimye abakozi bose b'ivyo bitaro vyitwa umwani k'umurwa mukuru nairobi ahavukira abana barenga ijana buri munsi ku munsi wa mbere kenya yarafubye umudogiteri wa mbere yahitanywe na covid cumi n'icyenda kuva ico kiza gitera muri kenya mu kwezi kwa gatatu abadogiteri n'abaforoma bamye bagabisha ko bashobora guhagarika akazi bavuga ko leta itariko irabitaho mu kubakingira mu kazi kabo ko guhangana n'ico kiza kaminuza john hopkins yaha muri amerika itangaza ko kenya imaze kuronka abantu barenga ibihumbi cumi n'amajana indwi banduye hamwe n'abashika hafi amajana abiri bamaze gupfa ibihumbi vy'abanyagihugu muri israeli barakoze imyiyerekano ku munsi wa kabiri ahakorera umushikiranganji wa mbere benjamin netanyahu i jeruzalemu bamusaba gutanga imihoho kuko leta yiwe ngo yananiwe guhagarika ikwirakwira ry'umugera wa korona israeli yari yarashimwe ku kuntu mu ntango yarwanije uwo mugera ariko mu nyuma leta yaranebaguwe kuvaho yorohereje ingingo zari zarafashwe zo kurwanya ikwirakwira ryawo abandi bantu bashasha batari bake bongera barandura umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu yatangaje ko abantu bashasha barenga igihumbi n'amajana ane aribo banduye korona mu masaha mirongo ibiri n'ane y'umunsi w'ejo ibihugu bya canada na leta zunze ubumwe za amerika biri mu biganiro byo kubandanya byugara urubibe bisangiye kubera ikiza cya korona amakuru ashyikirizwa n'abakurikiranira hafi ibyo biganiro bavuze kuri wa kabiri ko urwo rubibe ruzoguma rwugaye gushika ku itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi k'umunani urwo rubibe rwa mbere rurerure ku isi rwugawe ku banyagihugu kuva mu kwezi kwa gatatu itariki ya mirongo ibiri n'imwe abategetsi b'intara zitari nke za canada bamye bavuga ko bateye kubiri n'iyugururwa ry'urwo rubibe mu gihe amerika iriko irabona abandura covid cumi n'icyenda biyongera ku murindi munini perezida donald trump n'umushikiranganji wa mbere wa canada justin trudeau mu kiganiro bagiraniye ku munsi wa mbere bavuze ko mu minsi iri imbere bagiye kuzoshikiriza aho bahagaze kuri ico kibazo Leta ya Trump yarahagaritse ingingo yagira ifate yo gusaba abanyeshuri b'abanyamahanga gutaha mu bihugu byabo mu gihe ibyigwa byobandanya bitangwa mu buhinga bwa interinete mu mihana yabo batinjiye mu masomero kubera ikiza cya korona iyo ngingo yo kwisubirako yatangajwe kuri wa kabiri igihe hariko humvirizwa mu butungane mu gisagara ca boston ibirego byatanzwe na kaminuza zikomeye za harvard university na massachusetts institute of technology iri tangazo rije gutuma abanyeshuri b'abanyamahanga baharurwa mu bihumbi hamwe n'amakaminuza aharurwa mu majana bigamwo basubiza umutima hamwe kuko batacirukanywe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump hamwe n'uwa turukiya recep tayyip erdogan baraganiriye kuri telefone bemeranya gukorera hamwe mu mugambi wo kuronderera hamwe amahoro mu ntambara yo muri libiya aya makuru yatangajwe na perezidansi ya turukiya ku munsi wa kabiri turukiya ishyigikiye leta ya libiya yemewe na onu kandi iranayifasha mu rugamba rwa gisirikare mu kurwanya inteko za general kalifa haftare zirondera kwigarurira umurwa mukuru Tripoli amerika nayo nyene irafasha leta ya Tripoli ariko haftare afashwa na leta za misiri arabiya saudite na emirazo z'ubumwe z'abarabu izo nazo zisanzwe zicuditse na leta zunze ubumwe za amerika abarwanyi bakekwa kuba abo mu muhari wiyonkoye kuri leta mu ntara ya baruchistan mu bumanuko bwa pakistani ejo ku munsi wa kabiri barateze imodokari za gisirikare bicamwo abasirikare ba leta bashika kuri batatu hamwe n'abandi umunani bakomeretse uwo muhari uzwi ku izina rya baroc liberation front wemeye ko ari wo wateze uwo mutego kandi ko wishe abasirikare ba pakistani barenga mirongo ibiri umuhari baroc liberation front hamwe n'iyindi migwi yitwaje ibirwanisho ivuga ko iharanira ko intara ya baruchistan yikukira ikava kuri pakistani
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda leta itangaza ko yabaye irahagaritse kujana inzererezi mu bigo byazakira by'igihe gito kubera ukwiyongera k'umugera wa korona kuriko kugaragara muri ivyo bigo mugenzi wacu asumta kabo yaraduha ibindi kuri iyi nkuru hashize iminsi humvikana ubwiyongere bw'abanduye covid cumi n'icyenda mu buryo butari bumenyerewe ibisobanuro minisiteri y'ubuzima imaze iminsi itanga yumvikanisha ko ubwo bwiyongere bwaturutse mu bafungiwe muri za kasho za polisi ndetse n'abahurizwa muri za transit center ijwi rya amerika ryagerageje gukurikirana iki kibazo mu mpera z'icyumweru gishize maze umwe mu bakozi bakira abashyirwa mu bigo ngororamuco adusaba ko twazavugisha minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu nk'urwego rubakuriye kuri uyu wa mbere nibwo umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yemerewe ijwi rya amerika ko iki kibazo bakizi bakaba barafashe umwanzuro wo kutazongera gufungira abafatiwe mu buzererezi mu bigo bisanzwe bibakira mu rwego rwo kubarinda ikwirakwizwa rya covid cumi n'icyenda umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri ni madamu nyirarukundo inyasiyene ariko abari kuboneka turabashyira mu mashuri hari uburyo bwo ku- kwifashisha amashuri muri iki gihe kuko amashuri ntabwo ari kwiga uyu munsi ntabwo wa- wavanga nyine abazima n'aba- n'abafite ikibazo ngo babanze uvure abo ngabo uri ucunga na ba bandi bari kumwe nabo kugira ngo batagira ikiba ariko abandi bo ntabwo bashobora kuza ngo binjiremo ba- bajye muri ya senta nta nka gikondo ubu ngubu nta- ntabwo ushobora kwinjiramo nyine icyo gihe kitararangira cyo kuvura bagaragayeho ikibazo nka nka gikondo iyo ni taransiti n'ubundi ntiba bagomba kuhamara igihe ariko nka nka nyamagabe ho abari bahageze barahari abavurwa bari kuvurwa abandi nabo bari ku- bafashe ibizamini ngo barebe ko ikibazo kitageze kuri bose abo- ariko ubu ntabinjiramo nyine uyu muyobozi yumvikanisha ko abafatwa ubu bajyanwa mu mashuri bamara kubapima abasanga mu burwayi bakabanza kubavura abadafite ikibazo bamwe bakabasubiza mu miryango yabo inzererezi bakazijyana mu bigo ngororamuco iki kibazo cyari kimaze iminsi kiganirwa n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bibaza icyo abashinzwe ibi bigo bakora ngo bakingire iki cyorezo abo bakira abandi bakagaragaza ko habayeho uburangare bw'abayobora ibi bigo bwana sinabubarira giride fonse ni umunyamakuru akaba umwe mu bakomeje gukurikirana iki kibazo yaganiriye n'ijwi rya amerika korona virusi muri iyi minsi nibwo turi kubona imibare myinshi izamuka reba umunsi twabonye abantu ijana na babiri hari harimo abantu barenga mirongo irindwi bo- bo- ba kibungo muri kasho za polisi ndetse no mu- muri ibi bigo nge nkabifata nk'uburangare bukabije impamvu byita uburangare bukabije ni uko abantu bagombaga kurishaka uburyo bagura ibindi bigo bakamenya ko abasanzwe mu bigo baguma muri ibyo bigo nta n'umwe winjiyemo icya kabiri bagombaga kuba barashatse icyo nakwita igisa n'akato ikigo ubanza ukanyuramo bakagupima inshuro zose zigenwa babona noneho icyo gihe bizeye neza ijana ku ijana bakabona kukujyana mu bandi leta isobanura ko yari isanzwe ifite ingamba zo kurinda abafungiwe muri izi za transit center icyorezo cya virusi ya corona ariko ubu yongereye ingamba nyuma yo gusanga hari ibitaratunganijwe ingamba zari zisanzwe ubundi byarakorwaga ariko ikiri bwiyongereho ni ni ugukaza ku- kugira ngo koko wa wundi umwe ubonetse na- nabo byu- byumvikane ko ha- haramutse hari ujemo niyo yaba ari umwe niyo yaba ari umukozi hari ubwo mbere twitaga nyine ku- ku bakwinjiramo gutyo gusa abakozi tukumva ko ba- basohoka bi- biporotegitinze nabyo twarabirebaga ariko ubu ngubu ubwo kesi niba utaribwa ntarinda iyo kesi zi- ziga- igaragaye nk'uko niho utangira kwibaza ngo ariko ngo banza na- n'abakozi nabo disipurine twari twabashyizeho ngo bajye mu rugo birinde I- icyo gihe ha- hari senta nka nka gikondo yo kuko ni mu mujyi icyo gihe batahaga iwabo ariko ikitugaragariye ni uko ubu nyine eh, ingamba yiyongereyeho ni uko bagomba gukora ba- bari ahantu hamwe ba- bataha ba- ba- ba- bataha hafi cyangwa bagashakirwa aho baba hafi aho ngaho cyane nyuma y'imibare y'abagiye bandura muri za kasho no mu bigo ngororamuco hari abamwe bagenda batanga ibitekerezo bumvikanisha ko leta yaba ihagaritse gufungira inzererezi muri ibi bigo cyangwa se no mu makasho ya polisi bakagabanya abajyamo umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu asobanura ko leta itareka abangiriza ituze ry'abandi ngo bidegembye ahubwo ishyiraho izindi ngamba zo gukumira ko bakwandura iki cyorezo ubu noneho turi mu gihe mu gihe nyine cya- ki- kidasanzwe ntabwo wabareka buriya muri sosiyete hari abantu bu- bubahiriza amabwiriza bakabyumva vuba bakabijyamo hari abatseta ibirenge akavuga ati ariko ni bya bindi byaba abandi ubwo bara- barabizanye hakaba n'abatabyubahiriza ditu ukaba wanamufata n'ejo akagaruka n'ejo bundi rwose akumva ko ibyo kubahiriza gahunda kutanywa inzoga ubundi nta n'abakwiye kuba bakabaye baboneka muri iyi minsi ukuntu umuntu anywa akageraho ya- ya- yahinduka inzererezi muri ibi bihe turimo ubundi nta n'ubwo bisanzwe niyo mpamvu byasaga nk'aho abantu bo ku bwinshi tutari tunabyiteguye kugeza ubu imibare iheruka yatangajwe na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abantu igihumbi magana atatu mirongo irindwi n'umunani aribo bamaze kwandura iki cyorezo magana arindwi na cumi bakaba bamaze kugikira no magana atandatu mirongo itandatu na bane bakaba bakirwaye abitabye imana batangazwa kugeza ubu ni abantu bane asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta mu burundi perezida evariste ndayishimiye ejo kuwa kabiri yagiranye ibiganiro n'abungere ba ekereziya katolika mu burundi umukuru w'igihugu yabakiriye mu birimba vya gitega arabumviriza yongera arabayagira ni inkuru y'ijwi rya amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana baserukiwe na nyakubahwa ntahondereye yohakimu arongoye diyoseze ya muyinga abungere babanje gukeza umukuru w'igihugu amaso mu yandi ku iteka imana yamuteye yo kurongora uburundi ntibibagiye kumugarukirako no guhoza abarundi aheruka kubura umuvyeyi nyen'icyubahiro petero nkuru nziza ibyo biheze abungere baciye babaza umukuru w'igihugu imigambi n'imigabo ategekaniriza uburundi bongera baramushikiriza ibyifuzo byabo babona ko vyofasha uburundi gusanga iteka n'itekane nyen'icyubahiro umukuru w'igihugu yabashimiye mu mwitwarariko bafitiye uburundi yongera arabahumuriza abamenyesha ko ibyifuzo byabo binyuranye n'intumbero yiwe nk'uko bigaragarira mu civugo ngenderwako ciwe turi kumwe twese birashoboka yabandanije abigisha ibijanye no gutunganya igihugu ashimikira cyane cyane ku nsiguro ya leta mu nyuma abumvisha insiguro ya leta mvyeyi na leta nkozi arangiza ku itandukaniro hagati y'umunyagihugu n'umwenegihugu muri icyo kigabane nyene yamenyesheje ko hari vyiza vyaranguwe n'abamuboneye izuba mu kurongora uburundi yiyemeza kubitsimbataza no kuvyunganira yaboneye gusaba abungere kwigisha abo bajejwe ku gihugu ari umurima w'isangi twasangijwe n'imana ko abakiramikiwe aribo bakiramutswa ariko ko atawokwima ngo abandi bimuke yamenyesheje kandi ko mu ntumbero yo kunagura igihugu atagisata na kimwe kizofatwa mirenegwe ariko ko igisirikare igipolisi ubutungane n'intwaro ari ibisata shingiro kubera ivyo ivyo bisata bitegezwa kuba ishimikiro ry'indinganizo mu gihugu yasozereye asaba abungere kuzirikana ko uburongozi bw'igihugu n'uburongozi bwa ekleziya ari magiriranire ati yamara rero nta mukuru abura mukuru we mutegere neza ko atamugambwe idini ishengero canke ishirahamwe vyokwemererwa kuba nk'akazu ka samandari mu gihugu na cane cane ko Burundi ari igihugu gitegamiye idini canke ishengero na rimwe yarangije abemerera ko ikiyago nk'ico kigiye kubandanya abanyamadini n'amashengero babera abahanuzi n'imboneza indongozi z'igihugu mu bijanye no kwemera imana indongozi z'igihugu nazo zibabera imboneza mu bisata zijejwe urakoze desire
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
naho ku byaranze amateka y'isi kuri iyi tariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kw'indwi dutega amatwi mugenzi wacu venuste nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza hashize imyaka mirongo itandatu kuri uyu munsi ingabo z'umuryango w'abibumbye zoherejwe muri kongo bwa mbere guhosha imvururu zakurikiye icyemezo moyize kapenda combe yari yafashe cyo gutangaza ubwigenge bw'intara ya katanga ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu ukoherezwa kw'ingabo muri kongo byasabwe na minisitiri w'intebe patrice lumumba witabaje ibihugu bya afurika n'by'umuryango w'abibumbye katanga imaze gutangaza ko yigenga byatumye n'intara ya kasayi y'amajyepfo itangaza ubwigenge bwayo ku itariki ya munani z'ukwezi kwa munani umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu joseph ngarura ahita agirwa perezida w'inteko ishinga amategeko ya leta nshya imvururu zatumye izo ntara zombi zivuga ko zigenga zatangiye kongo ikimara kubona ubwigenge ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu ingabo za loni zageraga ku bihumbi makumyabiri zabanje kuba ingabo zubahiriza amahoro ubundi zihindurwa ingabo zubahiriza umutekano zikaba zaramaze muri kongo imyaka ine nyuma y'imyaka mirongo itatu n'itanu mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda repubulika ya demokarasi ya kongo yugarijwe n'intambara yari ihuriwemo n'ibihugu bitanu byo mu karere yashyize umukono ku masezerano no guhagarika intambara yemerejwe i Lusaka muri Zambia. Inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yashyizeho umutwe w'ingabo wa MONUC waje guhinduka MONUSCO ugizwe n'abasirikare abapolisi abasivile n'impuguke zinyuranye bose hamwe bagera hafi ku bihumbi makumyabiri kuva bahagera impagarara ntiziracogora mu burasirazuba bwa Kongo radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana c'ibyaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza hasigaye amezi ane kugira ngo abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika batore umukuru w'igihugu cyabo ariko rero aya matora arimo arategurwa mu bihe bidasanzwe ese hazabaho ese ashobora gusubikwa cyangwa kuburizwamo nibyo tugiye kurebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana amatora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ataha ateganyijwe ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa cumi na kumwe k'uyu mwaka azaba ari aya mirongo itanu na karindwi mu mateka y'igihugu abakandida bazwi kugeza ubu n'ubwo amashyaka yabo atarabimika ku mugaragaro nk'abakandida bayo koko ni perezida donald trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani ushaka manda ya kabiri y'imyaka ine na joe biden wo mu ishyaka ry'abademokarata biden yahoze ari visi perezida wa repubulika imyaka umunani kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi Trump afite imyaka mirongo irindwi n'ine y'amavuko naho Biden afite mirongo irindwi n'irindwi nibo bakandida ba mbere na mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika biyamamaje bakuze gutya uretse aba babiri bazwi cyane Donald Trump na Joe Biden abandi bakandida bemejwe n'amashyaka yabo n'ubwo aya mashyaka ari mato atazwi cyane adakomeye nk'ay'abademokarate n'abarepublikani ni Dario Hunter wo mu ishyaka riharanira ibidukikije n'umutegarugori Jo Jorgensen w'ishyaka riharanira ukwishyira ukwizana kwa rubanda muri byose Liberté Civique n'uko leta itagomba kubyivangamo Libertarian Party mu cyongereza icyorezo cya virusi ya korona cyaraje kidurumbanya ubuzima bwose namwe byo murabizi kitaretse n'ibikorwa byose bijyanye n'amatora y'uyu mwaka muri leta zunze ubumwe za amerika urugero abakandida ntibashoboye gukoresha mitingi zo kwiyamamaza nk'uko bisanzwe bigenda mu yandi matora leta zunze ubumwe za amerika niyo iri ku isonga mu bicwa na covid cumi n'icyenda n'abayirwaye kandi kugeza ubu leta ntiramenya cyangwa se ngo ivuge igihe ubuzima bw'igihugu buzongera gufungura abanyapolitiki abahanga mu bya politiki abanyamakuru ndetse na rubanda muri rusange bibaza niba amatora azaba uko bisanzwe mu kwa cumi na kumwe niba ashobora gusubikwa cyangwa se niba azanaburizwamo burundu virusi ya korona niramuka ikomeje kuba icyago kugera mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha nyamara rero kugeza ubu amatora yose y'umukuru w'igihugu yarabaye muri leta zunze ubumwe za amerika yemwe no mu bihe byari bikomereye cyane igihugu ku buryo budasubirwaho nko mu ntambara yisubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu mu ntambara ya mbere y'isi yose yo mu gihumbi magana cyenda na cumi na kane kugera mu gihumbi magana cyenda na cumi n'umunani no mu ntambara ya kabiri y'isi yose yabaye kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu mu magambo make nta tora na rimwe ry'umukuru w'igihugu ryigeze risubikwa cyangwa se ryigeze riburizwamo mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika kugeza ubu amatora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika agendera ku itegeko ryo mu gihumbi magana umunani na mirongo ine na gatanu rivuga ko abaturage batora ku wa kabiri wa mbere ukurikira uwa mbere wa mbere w'ukwezi kwa cumi na kumwe buri myaka ine mu magambo asobanutse itora ry'umukuru w'igihugu riba hagati y'itariki ya kabiri n'iya munani y'ukwezi kwa cumi na kumwe buri myaka ine muri leta zunze ubumwe za amerika kugira ngo itora rya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika rero ritaha risubikwe cyangwa se riburizwemo nk'uko abanyamategeko babisobanura byasaba ko inteko ishinga amategeko congress imitwe yayo yombi itora irindi tegeko rikuraho iri risanzwe kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo ine na gatanu inteko ishinga amategeko yamara kuryemeza rero byasaba ko na perezida trump arishyiraho umukono kugira ngo rishobore koko gukurikizwa abasesengura ibya politiki nk'uko ikigo ntaramakuru bloomberg kibisobanura ni icya hano muri leta zunze ubumwe za amerika basanga rero bitakunda kubera ko imitwe yombi ya congress itumvikana sena yiganjemo abo mu ishyaka ry'abarepublikani rya perezida trump baramutse bemeje umushinga w'itegeko ushaka ko itora risubikwa cyangwa se riburizwamo umutwe w'abadepite wiganjemo abademokrate joe biden akomokamo wo ushobora kubyanga abasesengura kandi bongeraho ko nubwo kongeresi yaramuka yumvikanye igashyiraho irindi tegeko rikuraho rero ririya rikurikizwa kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo ine na gatanu abaturage batishimiye irishya bashobora kurirega mu nkiko bikazazamuka bikagera mu rukiko rw'ikirenga bityo inkiko zajya kuryemeza burundu itariki ya gatatu y'ukwa cumi na kumwe umunsi w'itora ritaha wararenze uretse itegeko rigenga amatora ryo mu gihumbi magana umunani na mirongo ine na gatanu itora rya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika rigendera kandi no ku itegeko nshinga mu ivugurura ryaryo rya makumyabiri ryo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatatu rivuga ko manda y'umukuru w'igihugu irangira nyuma y'imyaka ine ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa mbere saa sita y'amanywa nk'uko ikinyamakuru gikomeye cyo muri leta zunze ubumwe za amerika new york times kibyandika iyi tariki ntishobora guhindurwa n'iteka rya perezida w'igihugu cyangwa se n'itegeko risanzwe ryemejwe na congress na perezida w'igihugu yashyiraho umukono kuyihindura ahubwo byasaba kuvugurura itegeko nshinga kandi ibi byo ni inzira ndende cyane imara imyaka hano muri leta zunze ubumwe za amerika umwanzuro rero biragoye cyane pe biragoye kwigezayo cyangwa se kuburizamo amatora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ataha ku itariki ya gatatu y'ukwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na makumyabiri uko byagenda kose inshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi ntagihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi uwagira rero ikibazo cyangwa se igitekerezo yadusangiza n'abandi banywanyi bose ba radiyo yanyu ijwi rya amerika yakitugezaho tukamutumikira aderese ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu mugire umunsi mwiza rero mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi sahani iyo bigarukiye mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Burundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana igiye afurika